Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti weve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri mu ntara ya kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho ku rubuga rwa interinete turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo ku mugoroba uyu munsi kuwa kane umushikiranganji ajejwe inyubakwa za leta mu Burundi yatangije gahunda yo gutanga impapuro ndangatongo ku bantu bazisabye yongera kwibutsa abantu bemerewe n'amategeko gutanga amatongo abaribo muri code fonse igitabo gitunganya amatongo mu gihugu cy'u Burundi abantu batanga amatongo mu bamenye n'abantu batarenze batatu mu gihugu nta wundi muntu n'umwe ashoboye gutanga itongo kuri agataka k'u Burundi mu mateko y'uno munsi uwo ni Deogratias Nsanganiye umwami umushikiranganji w'u Burundi ajejwe inyubakwa za leta Joe Biden watorewe kuba perezida wa Amerika kuri uyu wa kane haratangaza gahunda yo guhangana n'ikiza cya virusi ya korona harimo kongera inkingo zitangwa no kurwanya ingaruka icyo kiza cyagize ku bukungu impuguke z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima zageze mu bushinwa gushakisha inkomoko ya virusi ya korona imaze koreka imbaga ku isi izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yacu turayahera kwavugwa hirya no hino ku isi joe biden watorewe kuba perezida wa amerika kuri uyu wa kane haratangaza gahunda yo guhangana n'ikiza cya virusi ya korona iyo gahunda irimo kongera inkingo zitangwa no kurwanya ingaruka z'icyo kiza cyagize ku bukungu Geoffrey mutagoma arakomeza iyi nkuru biteganijwe ko joe biden atangaza iyo gahunda mu ijambo aza kuvuga ku mugoroba muri iyo gahunda byitezwe ko hashobora kubamo kongera ingengo y'imari yo kwagura ibikorwa byo gutanga inkingo za covid cumi n'icyenda biden yamaze gushyiraho intego yo kuzaba hatanzwe inkingo zigera kuri miliyoni ijana mu minsi ya mbere ijana y'ubutegetsi bwe uhereye tariki makumyabiri z'uku kwezi kwa mbere ubutegetsi bwa amerika bwemeje ku buryo bw'ingoboka ikoreshwa ry'ubwoko bubiri bw'inkingo butandukanye bwombi busaba ko umuntu ahabwa urwo rukingo inshuro ebyiri kugeza ubu abantu barenga miliyoni icumi nibo bamaze guhabwa urukingo rwa mbere gahunda ya biden yo kurwanya ikiza cya virusi ya korona kandi yitezwe ko ishobora kubamo indi nkunga y'amafaranga izahabwa imiryango y'abaturage ba amerika iyiheruka gutangwa yatindijwe n'uko habayeho kutumvikana ku byerekeye ingano yayo umujyanama wa perezida biden mu byerekeye ubukungu brian dees ku wa gatatu yavuze ko muri gahunda nshya hazaba hakubiyemo n'inkunga ku bakora ubucuruzi buciriritse yavuze ko inteko ishinga amategeko izabanza kwita ku gutora ingingo zirebana n'ingamba zo gutanga iyo nkunga nyuma ikareba ku buryo bwagutse ibyo kuzahura ubukungu n'ibyerekeye ubuvuzi n'ibikorwa remezo urukiko rw'ikirenga muri korea y'epfo rwagumishijeho igihano cyo gufunga imyaka makumyabiri park gunhu wahoze ayobora icyo gihugu yahawe icyo gihano nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya ruswa nanone geoffrey mutagoma urukiko rw'ikirenga rwo muri korea y'epfo rwagumishijeho igihano cyo gufunga imyaka makumyabiri park gunye wahoze ayobora icyo gihugu yahawe icyo gihano nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya ruswa Park Geun-hye w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko yakuweho n'abadepite mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bimaze kumenyekana ko we n'undi muntu bizeranaga bakiriye ruswa ibarirwa muri miliyoni z'amadolari bayahawe n'ibigo bikomeye byo muri Korea y'Epfo ibyo byakurikiwe n'imyigaragambyo ikomeye yamaze ibyumweru isaba ko yakorwa ku butegetsi urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga muri icyo gihugu rwemeje ko agomba kuva ku butegetsi mu mwaka ukurikiyeho icyo gihe yahise aregwa icyaha cyo kwakira amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko ayahawe n'abahoze bakuriye iperereza batatu nabo bayakuye mu ngengo y'imari y'iperereza mu buryo bwo kuyanyereza madamu park kandi yahamijwe icyaha cyo kwivanga mu buryo bwo gutoranya abakandida mu ishyaka rye mu gihe ryiteguraga amatora y'abadepite yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu icyo cyaha cyamwongereye imyaka ibiri ku yo yari yakatiwe bivuga ko ashobora kuguma muri gereza kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu n'icyenda Park ni umukobwa wa nyakwigendera Park Chung-hye umunyagitugu nawe wigeze kuyobora icyo gihugu yari yaratowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ari we mukuru w'igihugu wa mbere w'umugore wari utorewe kuyobora korea y'epfo ahakana ibyo aregwa byose australia yashyizeho ingamba zikaze zo kubuza covid cumi n'icyenda gukwirakwira mu gice cya mbere cya turunuwa ya tenisi australian open abakinnyi amagana ba tenisi n'abayobozi baturuka mu mpande zose z'isi bazahura n'inzitizi zashyiriweho guhangana na covid cumi n'icyenda bamwe batangiye kugera mu mujyi wa melbourne mbere ya australian open bazagomba kumara iminsi cumi n'ine mu ihoteli mu kato kimwe n'abandi bagenzi mpuzamahanga bagera muri australia cyakora bazemererwa kwitoza abantu ibihumbi makumyabiri n'umunani na magana atandatu na mirongo itanu banduye virusi ya korona muri australia kuva icyo cyorezo gitangiye magana cyenda n'icyenda barapfuye nk'uko urwego rushinzwe ubuzima rubivuga abakinnyi bose bazagira uruhare muri australian open mu kwezi gutaha bazagomba gupimwa covid cumi n'icyenda mbere yo gufata urugendo bazagezwa i melbourne n'indege cumi n'eshanu zabigenewe kandi bazamara ibyumweru bitatu mu mahoteli mu kato abakinnyi n'abakozi babo babafasha bazemererwa kuva mu byumba byabo amasaha make kugira ngo bajye mu myitozo ahantu habugenewe amande y'amadolari agera ku bihumbi cumi na bitanu ashobora gucibwa uwo ari we wese uzarenga ku mabwiriza abayobozi basanga imikino ishobora kuba kandi abantu ntibandure abakinnyi hamwe nabo bafatanije bagapimwa buri munsi abakozi babapima nabo bapimwa uko binjiye mu kazi buri munsi ku bantu badakina basohoka mu byumba byabo by'amahoteli nabo baba mu kato gategetswe bapimwa ku munsi wa gatatu n'uwa cumi na rimwe ayo yari amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika muri uganda uyu munsi ku wa kane habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite mu mwanya mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala kuri aya matora rusange amatora yagenze neza yabaye mu mahoro abantu bazindukiye mu myanya itandukanye ahagomba gutorerwa ariko icyagaragaye cyane ni uko abantu bitabiriye amatora mu bwinshi biruta andi matora yigeze kubaho abantu batoye benshi cyane ahubwo icyabaye ikibazo ni uko hamwe henshi ibikoresho by'itora byahageze bitinze abantu bagomba gutora kwagomba gutangira saa moya za mu gitondo ariko hamwe byageze saa yine saa tatu ibikoresho by'itora bitarahagera impamvu yaba ari iyihe batabonye ibikoresho ku gihe
ejo umukuru w'akanama gashinzwe amatora mu gihugu yayatubwiye ko iri kugira mu hirya no hino mu nsunda zose z'igihugu ariko ubu munsi byabaye nk'ibintu bitunguranye na n'ubu ntibaratanga ibisobanuro uretse umuvugizi w'ako kanama wabwiye abanyamakuru bamwe yuko ngo habaye habaye abakozi babo n'imodoka zo kubitwara aho ahantu zaza kujya zitabikoreye ku gihe nk'uko byagombaga kuba ariko ntihatanze impamvu zitabaye mu gihe ikibazo cy'umutekano muri iyi minsi ni ikibazo cyagarutsweho cyane aho i kampala cyane cyane no muri uganda ku buryo bwa rusange umutekano uyu munsi wari umeze ute mu by'ukuri wavuga ko leta by'umutekano yabyiteguriye neza cyane kuko aho bageraga hose wahasangaga abasirikare hari n'abandi hari inzego z'igisirikare zihari muri iki gihugu nyinshi cyane hari abo bita aba rd cyangwa local defense hari igipolisi hari igisirikare gisanzwe hari igisirikare cy'igipolisi bita polisi abo bose aho wageraga wasangaga ko bari bahari mu mujyi wa kampala ho hari usanga mu nshonda zimwe zimwe bashyizemo abapolisi bashinzwe guhosha imyigaragambyo n'abasirikare bagenda mu makamyo bazenguruka mu mujyi mu by'ukuri umutekano byari bihagaye neza uretse ko twumvise mu burasirazuba mu burengerazuba bw'igihugu nk'ahantu za kasese ngo hari abantu batinye kujya gutora kubera basanze abasirikare benshi baba bose aho batoreraga muri aya matora birumvikana twagarutse cyane ku mukandida usanzwe ari perezida yoweri museveni n'uwo bahanganye ugaragara cyane bobi wayini umucuranzi wahindutse umunyapolitiki bombi batoreye he
perezida museveni yatoreye iwabo ahantu avuka mu ntara bita kiruhura aho ni mu burengerazuba bwa uganda kandi bobi wayini nawe atorera hano hafi n'umujyi wa kampala ahitwa magere kandi aho batoreye hose hari umutekano urinzwe cyane kandi naho n'abantu basanzwe bari benshi baje gutora watangiye uvuga ko abantu bitabira amatora ari benshi cyane ku buryo budasanzwe aho i kampala cyane cyane impamvu yaba ari iyihe nibaza ko ari uko bafite amatsiko menshi bibwira ko hashobora kuba hagiye nk'impinduka kuko witegereje cyane hano mu mujyi wa kampani indi mijyi yenshi usanga ariho abantu ba opozishoni ubutegetsi baba bafite amajwi menshi rero hano kampala imijyi bita masaka jinja entebe mu mijyi mikurukuru yose usanga ariho abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite abayoboke benshi kuruta umuturage ariko kandi nanone wibuke ko kenshi abantu batatoraga cyane cyane nk'abantu bafite bakora akazi ka leta abantu bakora mu mashyirahamwe abantu bize bavuga ko ari uguta igihe kujya gutora kuko amajwi yabo ari ntacyo agiye gutanga ariko ubu bafite icyizere kinini cyane kuko na cyane cyane urubyiruko kuko rubona ngo rufite umuntu ungana narwo wiyamamaje akaba ari byo bishobora kuba bisobanura impamvu abantu benshi cyane bitabiriye gutora kuko wibuke ngo muri iki gihugu abantu benshi ni urubyiruko mirongo irindwi na gatanu ku ijana b'abanyayuganda ni abantu bari hasi y'imyaka mirongo itatu mirongo itatu n'itanu
aya matora ignatius abaye mu gihe kuva hafi ejo bundi itumanaho rya interinete ndetse n'imbuga nkoranyambaga muri uganda zarahagaritswe icyo ubona byagize ingaruka ku matora aho abashije kugera ni ikihe watubwira
byagize ingaruka nyinshi cyane kuko ibintu by'itumanaho byagize ikibazo abantu ntabwo bashoboye guhererekanya amakuru nk'uko bisanzwe cyane cyane iyo hari ahantu barimo gutorera nk'iyo umuntu agize ikibazo abantu bahita bafata amafoto bakayohereza ndetse n'intumwa z'abiyamamaza bose aho bari mu gihugu cyose bahita iyo bamaze gutora bakabara amajwi bahita bohereza ayo majwi yabo kuri watsapu cyangwa ku mirongo yose ishoboka ya interineti kugera ku bigo ku bakandida babo mbere y'uko ajya no mu kanama aho gashinzwe amatora aho abarirwa ibyo byose ntabwo byashoboye kuba n'ahaba habaye amakosa ntawashoboye kuyamenya kuko n'abantu bari babujijwe kugendana amatelefone aho batorera ubwo rero urabona ko nubwo byabaye ku manywa ariko byabayemo uwo mwijima kugira abantu ntabwo bamenye ukuntu ibintu birimo kugenda mu gihugu cyose ikindi amateleviziyo kenshi aba yerekana ibintu birimo kuba abantu batora abantu barimo kubara amajwi amateleviziyo abiyereka birimo kuba ako kanya ariko byose ntabwo byabaye amateleviziyo yose mu gihugu uyu munsi ntabwo yabyerekanye kuko abo bakoresha interineti kugira ngo yohereze ayo mavidewo aho agomba gutangarira
ndagushimiye cyane n'ubu ni amahirwe kuba tuvuganye ariko ukomeze ukurikirane ayo makuru itumanaho ntirikunda turaza kongera kugutelefona utubwire uko byifashe ukomere kandi murakoze cyane murakoze cyane mu burundi leta itangaza ko abantu bazarenza igihe cyo kubaka mu bibanza basabye bagiye kubyakwa umushikiranganji ajejwe inyubakwa deogarasias nsanganiye umwami yabivuze kuri uyu wa kane akaba yanibukije ko guhera ubu nta wundi muntu n'umwe wemerewe gutanga itongo uretse we umushikiranganji w'ibidukikije n'umukuru w'igihugu yaroje birikaneza abafitiye inkuru kuri uyu wa kane umushikiranganji ajejwe inyubakwa za leta yatanguje isekeza ryo gutanga impapuro ndangatongo ku bantu bazisabye byahereye muri quartier industrielle ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ni mu kibanza cyasabwe n'abantu bagera ku majana atatu na mirongo umunani kikaba cyagenewe kubakwamwo amahinguriro yonyene demokarasias nsanganiye umwami yaramutswa ubwo bushiranganji yibukije ko ata muntu n'umwe yazosubira kurekurirwa kubaka amazu y'uburaro mu bibanza vyagenewe amahinguriro yemeza ko basavye bose aho hantu babwirizwa kubanza kwerekana imigambi bazoharangurira imbere y'uko rikomorerwa burundu niko kumenyesha abari kuriwe n'amategeko gutanga amatongo mu gihugu hamwe n'uburinganire batemerewe kurenza muri code fonse igitabo gitunganya amatongo mu gihugu cy'uburundi abantu batanga amatongo mu bamenye n'abantu batarenze batatu mu gihugu nta wundi muntu n'umwe ashoboye gutanga itongo kuri agataka k'uburundi mu mateko y'uno munsi hari umushikiranganji wa mbere ajejwe inyubakwa ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro uyarekuriwe gutanga itongo ritarenze hegitari imwe mu bisagara hagati hari umushikiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi arekuriwe gutanga ikibanza ku muntu kitarenze ihegitari mirongo ibiri na zitanu mw'isi ndimwa hagati mu gihugu ubugira gatatu ni nyenecubahiro umukuru w'igihugu cy'uburundi nawe afite uburenganzira bwo gutanga itongo risumba ngaho ryiyaguye bivanye n'imigambi uyu muntu agiye gukora umukuru w'igihugu rero ashobora gutanga mu gisagara hanini ashobora no gutanga hagati mu gihugu hanini nta muntu hajejwe intwaro n'umwe arekure gutanga itongo y'ababuramatari y'abamusitanteri shefu de zone umukuru wa karitsiye ntashobora abakurikije ibyangombwa by'ukwegurirwa ubutaka kuva ubu barengeje ikiringo cyo kuburanguriramo imigambi babusabiye canke kubwubakamwo buzoca busubira mu minwe ya leta nta muntu umwe acihereranya gutanga ibibanza agobotorera akabanza n'aka asubira agobotorera akabanza n'aka ni ukuvuga yuko iki gikorwa duhereye ngaha tugiye kukibandanya mu yandi makaritsiye yose yo ngaho i bujumbura hama duce tukibandaniriza ku migwa mikuru y'intara yose hagati mu gihugu kugira ngo abenegihugu basavye ibibanza vyo kubakamwo haba i bujumbura cyangwa haba ku migwa mikuru y'intara bareke kuguma babitsa amashamba hagati mu gisagara ni ukuvuga yuko hariho ikiringo ntarengwa umuntu yaronse urupapuro acagenda kubaka adashoboye kubaka naho araheza agasubiza leta iryo tongo igashiriha umwenegihugu wundi yoba agize gute yoba rikeneye n'uwo munyagihugu arikeneye ariko ntiyemerewe na gato kugurisha ku wundi muntu itongo yahawe na leta n'ubwo riba rimwegukira hariho abantu barondera amatongo amapariseri kugira bace bayagurisha akayaronka ku giciro gito ca leta agaca agurisha inshuro gatatu kane gatanu ku wundi mwenegihugu ndashaka ndabatangarize yuko ntihagire umuntu azohendwa agure pariseri y'umwenegihugu yahawe na leta azoba ahenzwe muri leta nkozi mvyeyi nta transfer ya pariseri tuzokwemera nayo tuzotanga nta transfer izobaho umuntu yasavye pariseri akorera umugambi nawukore uwo mugambi umunaniye nasubize hama tuzoheza tumusubize amafaranga yari yaratanze yo gutunganya ico gisagara kuko umuntu aguze ikibanza cyangwa akagura ibintu vyubatse bikagwa hagati ngo bagize transfer nayo bazoronka vyumvikane yuko uyo mwenegihugu ahaguze ubugira kabiri ntazigera aronka impapuro z'ukuri zimwegurira iryo tongo ikibazo c'amatongo mu burundi kiri mu bitera umudugararo n'umutekano muke ahatari hake kubera hasigaye utunyororondwe abavukana bakagabura ahantu hato cyane hakunze kwibonekeza abantu bavukana canke bo mu miryango imwe abahungu na base nk'urugero usanga batemana canke bakicana bapfa amatongo ibitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bw'ubutungane vyerekana ko imanza ziri muri za sentare ku bice birenga mirongo icenda kw'ijana zerekeye amatati y'amatongo eroje urikaneza ijwi rya amerika umuryango mpuzamahanga ushinzwe imirimo waraye usohoye icyegeranyo ku mikorere y'abakozi basigaye bakorera mu ngo ari benshi kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda francois murangira ahagarariye umuryango mpuzamahanga ushinzwe abakozi mu bihugu byo muri afurika yo hagati ufite icyicaro i yawunde muri kameruni aratangira atubwira ingingo nkuru zikubiye muri iyo raporo ingingo nkuru zikubiye muri iyo raporo ni ukwerekana uburyo iki cyorezo cya covid cyatumye abantu bakorera mu rugo wagira ngo mbese byabaye ngombwa ko bakorera mu rugo birumvikana ariko ikintu gikomeye cyane muri byo ni uburyo abo bantu bakoramo abo bantu bakoramo umubare wariyongeye n'ubundi imbere hari abantu benshi bakoreraga mu rugo ariko ubu ngubu byariyongereye ku buryo n'imibare ntabwo umuntu yabibara kubera ko nta kigereranyo cyari cyagaragara cya burundu ariko imibare yerekana ko abantu benshi cyane mbese ikigereranyo bakorera mu rugo ariko uburyo bakoramo ni uburyo budasobanutse bakora amasaha menshi kurusha uko bakoraga ku kazi bakora mu buryo budatuma batandukanya akazi no kwita ku miryango yabo abenshi nta ubwishingizi bafite abenshi amategeko agenga umurimo ntabareba nta muntu ushobora kujya kureba uburyo bakoreramo ndetse hari n'abandi badafite ibikoresho bakoresha bihagije cyane cyane muri afurika byo murabizi niyo wavuga ngo ukorere mu rugo ariko ugasanga nta bikoresho bafite ibyuma bagomba gukoresha ugasanga nta muriro w'amashanyarazi bafite kugira ngo babashe gukora bawukata buri gihe ibyo rero ugasanga byose ari ikibazo gikomeye cyane ariko ikintu gikomeye cyane ni ukudahura n'abandi ngo muganire ku kazi niba wari umenyereye kuva mu rugo ugahura n'abandi ku kazi mukaganira mukaganira iby'akazi mukagura iby'abandi ariko n'ukaba wifungiranye mu rugo urumva ko hari ikibazo gifite mu mutwe bigira bigira ingaruka mu mibereho y'umuntu ibyo ni ibibazo bikomeye cyane ngira ngo uyu muryango urimo kwiga kureba uburyo wafasha kugira ngo bibonerwe umuti cyane cyane ibyerekeye n'amategeko agenga umurimo kugira ngo abantu bakomeze kugira uburenganzira bwabo ndetse ikindi kintu gikomeye cyane ni uko abantu badashobora kwishyira hamwe abantu bakorera mu rugo ntibashobora kwishyira hamwe mu masendika kugira ngo babashe kurenganzira uburenganzira bwabo ni ikibazo gikomeye cyane iyo abantu badashobora kwishyira hamwe kugira ngo uburenganzira bwabo ni ikibazo gikomeye cyane umuntu wese wari ku giti cye ndetse hari ubwo bishobora kujya mu buryo bwa nuza bwa bw'ubucakara bw'akazi ko navuga kuko umukoresha ashobora gukoresha mu bucakara bw'akazi ariko ku buryo nta nta ruvugiro ufite ukaba ubariza ibyo ni ibibazo bikomeye cyane mu gutegura iki cyegeranyo mwavuganye se n'abakozi murangije munavugana n'abakoresha kugira ngo mwumve impande zombi ku buryo ibyo mubonye byazabafasha kubona ibisubizo by'icyo kibazo akenshi na kenshi umuryango uteye urwanasitabaye cyangwa se international organization cyangwa umuryango mpuzamahanga wita ku murimo uzi ko ari umuryango uhuriyemo na za guverinoma na bahagarariye abakozi n'abahagarariye abakoresha aho rero ibyo bikorwa byose bikorwa ari uko izo mpande uko ari eshatu zagishijwe inama zabajijwe abakoresha bashyira ibitekerezo byabo batanga abakozi bahagarariye abakozi bagira ibitekerezo byabo na guverinoma zigira ibitekerezo byabo zitanga niko bimeze burya mu bintu byose dukora organizasiyo ikora nuko bimeze gusa hari ubwo utabyumvikanaho cyane nk'abakozi n'abakoresha rimwe na rimwe basigaye babyumva ku buryo babona ikibazo cya covid cumi n'icyenda ni ikibazo kireba twese ntabwo ari ikibazo kireba gusa umukozi cyangwa umukoresha ni ikibazo kireba umuntu wese abantu bose ko abantu bari gufatanya kugira ngo babone babone umuti wacyo cyane cyane mu rwego rw'umurimo ni ikintu gikomeye cyane ngo ni ibintu nagiye mbona mu bihugu dukoreramo mu karere ka twe hagati kino cyegeranyo nk'uko mubivuga kirareba abakozi bakorera mu rugo kubera kino cyorezo cya covid cumi n'icyenda ariko hari n'abakozi babuze akazi kubera kino cyorezo cya covid cumi n'icyenda bo bo mubavugaho iki abo ngabo ni ikibazo gikomeye ubu twakoze ibyo nakwita ubushakashatsi mu bihugu byose dukoreramo byerekana ingaruka ku bakozi ndetse no ku bakoresha ugasanga abo bakozi abenshi bataye akazi nibyo ugasanga abakozi kandi nko muri afurika urabizi nta bwishingizi bw'akazi bubaho ugasanga umuntu aguye mu kintu kidasobanutse cy'ubukene cyane cyane ko twibuke ko nko muri afurika umuntu umwe aba atunze akora akaba atunze umuryango wose umuryango wose wo hafi n'umuryango munini iyo ni ibibazo bikomeye cyane ingaruka zabyo zirahari ntizari zagaragara ku buryo bugaragara icyo ni ikibazo gikomeye cyane igikorwa turimo gufasha za guverinoma kugira ngo zishyireho ubwishingizi bw'abo bantu urabizi ko muri afurika ubwishingizi muri rusange ureba abakozi twita abakozi bagaragara bakora mu bigo bigaragara ari ibya leta ari ibyigenga ariko abandi abakora mu buhinzi mu byaro abakora amasoko bita ekonomi informe mu gifaransa cyangwa informe ekonomi mu cyongereza abo bantu nta bwishingizi bafite abantu muri iyo kategori muri ibyo byiciro ugasanga babaye nyine ubukene bugiye bwiyongera ubu ni ibibazo bikomeye cyane ikintu umuti ushoboka ni ugushyiraho ntuza porogaramu z'ubwishingizi bw'abo bantu zirimo gukorwa ariko urumva ko ari ibintu bifata igihe kuko niba turi ku icumi na karindwi ku ijana by'abantu barebwa n'ubwo bwishingizi kuzagera nko ku mirongo itanu ku ijana ijana ku ijana byo ni wenda birakomeye ariko urumva ko bitoroshye ariko byo za guverinoma nyinshi cyane zirimo kubikoraho ku buryo twizera ko byagabanya ubukana bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda raporo izakugirwa n'iki abo bakozi bakorera mu ngo zabo n'iki kizahinduka nyuma y'iyi raporo mumaze gusohora
ngira ngo ikizahinduka hari ibyo bita ibyemezo bigomba gufatwa kugira ngo ibibazo biriho bishakirwe umuti nk'ubu ngubu uyu muryango nyine mpuzamahanga ushinzwe umurimo ku isi uyite ayero ufite konvansiyo amasezerano ijana na mirongo na karindwi yemejwe bibiri mirongo icyenda na gatandatu asaba ko haba uburinganire abantu bagafatwa neza abakozi bakora mu rugo n'abandi bakora ahandi ariko bakita no ku buryo bw'umwihariko abakozi bakora mu rugo kubera uburyo bakoramo ayo masezerano ntabwo ibihugu byari byayasinye bayasinye byatuma abashyira mu bikorwa bigatuma abakozi mu rugo bakorera mu rugo bagira uburenganzira busesuye nk'abakozi bakorera bakora ibigo o, hanze cyangwa se bakora leta ibyo ni ikintu kimwe kintu gikomeye cyane kuko burya iyo abantu bakora nta mategeko baba bareba nta buryo bafite bavugiramo bavugira bati "Turi- turashingira kuri ubu burenganzira kuri aya mategeko urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane rero nicyo kintu gikomeye cyane tuzakora ku buryo ibihugu tubafashe dufashe ibihugu kugira ngo ayo masezerano ijana na mirongo na karindwi areba ah, uburyo oh, abakozi bo mu bakorera mu rugo bagira uburenganzira ah, busesuye ah, bwo gukora amasaha atarenze ah, ateganywa n'amategeko uburenganzira bwo kuba bashobora gukora ah, kwi- kwi- kuba muri sendika uburenganzira bwo kuba bagira umushahara ungana n'uw'abandi uburenganzira bwo gukora muri kondisiyo mu buryo butatuma ubuzima bwabo buhungabana uburenganzira bwo gutuma ba- batandukanya akazi ni- ni- no kwita ku miryango yabo ibyo ni ibintu turimo gufasha tuzafashamo ah, ba- ah, za guverinoma kugira ngo bibashe gushyirwa mu bikorwa icyo ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo iyo raporo nicyo um, umuntu yakuramo kugira ngo iyo konvasiyo eh, ibashe ku- kwemezwa n'ibihugu eh, bayishyireho umukono ndetse batangire kuyishyira mu bikorwa
ndagira ngo byumvikane neza I- mu bihugu byateye imbere abakozi benshi basa naho basaba ahubwo gukorera mu rugo kuruta kujya mu bigo bakoreragamo iyi raporo yanyu abona birabareba kubera ko abo ngabo bo nta kibazo bafite cy'ubwishingizi ndetse nibo babyisabira ku buryo n'ibigo byinshi birimo bi- birashyiraho gahunda zo kugira ngo uh, zifunge ibiro kugira ngo abakozi benshi bakorere mu rugo kubera ko bigaragara ko nabyo bishobora kubyara umusaruro
Eh, nibyo urebye muri rusange wasanga ari byo ko nyine eh, ariko ngira ngo ntabwo ari abakozi bunguka cyane eh, bafitemo inyungu cyane ngira ngo ni abakoresha kuko nibo baba bafite ibiruhuko eh, waguze cyangwa ukodesha cyangwa wubatse urumva ibigenda kuri ibyo biro ni byinshi cyane ariko umukozi icyo nakubwira ni ikintu gikomeye cyane nubwo abakozi batabibona muri ubwo buryo bamwe batabibona muri ubu buryo ndavuga ah, urumva gukorera mu rugo udafite uburyo bwose cyangwa udafite amategeko akurengera harimo ikibazo cyokora niba mu bihugu muri ibyo bihugu amategeko abarengera bakabona uko yajya kubahirizwa bakabona aho bavugira aho ndumva nta kibazo harimo uh, ni byiza Eh, ariko kandi eh, tumenye ko oh, hari ubwo bishobora no guhinduka eh, ibyo ni nakwita mu gifaransa esclavage moderne um, yo gukoresha umuntu mu rugo nta nta rugero afite amasaha atasobanutse eh, menshi akazi kenshi imishahara mitoya kutagira ubwishingizi ibyo ni ibintu bishoboka eh, ni ibi- biriho kandi ntabwo ari ntabwo ari kovide nayintini kovide cumi n'icyenda yabizanye ibyo ni ibintu byari bisanzweho icyo ni ikintu gikomeye cyane ikindi kintu gikomeye cyane ni uko eh, tugenda tubona ah, kenshi na kenshi ko hari abantu bakora badafite umukoresha Ah, ni ukuvuga ngo ibyo bita platform eh, y'abantu bakuru ugakora eh, ntuvuge ati umukoresha we ni uwuhe Ubwo umukoresha wabazwa ah, uburenganzira bw'uwo muntu ni uwuhe agize ikibazo ni uwuhe kontra ni iyihe ibyo bintu ni ikintu gikomeye cyane kutagira umuntu ureba ngo ngo- ugasanga umuntu ngo arikoresha ariko ariko undi mukoresha wenda hagati hari undi muntu hari undi muntu hari undi muntu kubitamenya umukoresha uwo ari ibyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu bose bagomba kwigaho kugira ngo kibonerwe ubutegetsi naho ubundi abantu bazahinduka ibikoresho eh, bajye bakora ariko nta burenganzira bafite iyo ni ikibazo iyo tandanse iyo tendensi ntabwo ari nziza Eh, ngira ngo bigomba kuba ankadire gukora mu rugo bigomba kuba ankadire n'amategeko kandi ayo mategeko akubahirizwa n'ibyo bihugu bya eh, byateye imbere ibihugu- ibindi bihugu bigomba ku- bikuba- bigomba ku- kuba mm, gusobanuka naho ubundi umuntu yahinduka twaba dusubiye inyuma cyane ukurikije aho twari tugeze mu byerekeye ubwirenganzira uburenganzira bw'abakozi francois murangira ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika urakoze nawe venise
inshuti mwarimu duteze amatwi ni kuri kiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma fasil gebeho niwe wegeranyije amajwi ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro ya eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona